imico ifumba y'ubukire duherukana mu ngaga amenya amakuru ko karwera yagiye ku mupfumu ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
none se kankindi twakumva urangiza ye Eh?
uyu rero ni wo umumaranzara ujya wumva bahunikamo imyaka ikiberaho umudendezo ese mama Yeee.
n'uyu ya kwari ukuwumva ntarawucirgeraho gacukaho yewe nanjye nawe umenye bwa mbere igihe mugaga yavaga mu mahugurwa Eh, eh, nuko eh, akaza eh, akawudushishikariza kumve n'uyu Mm.
yewe yarawutatse sha nanjye numva nataha nkajya kuwushakisha pe yewe ntitubeshye ariko Mm.
none se wowe urumva guhunika imyaka nta kuyishyiramo imiti cyangwa ikindi cyose cyo kuyihungira ngo itamungwa Si uko bitarimo se.
inyungu cyane inyungu pe inyungu ya mbere nyine ni uguhenduka Eh? kuko uretse nyine no kuba waguze umufuka nta kindi gishoro cyo kugura imiti ikindi kandi ni uko imyaka yahunitswemo iba yizewe ku buziranenge
akira mfasha tuve mu magambo wa mugana wa nyina yayo ubu rero urabona ko uyu mufuka ugizwe n'imifuka itatu itandukanye reka ndore Yego. ibiri y'imbere urabona ko ari amashashi ariko yo ariko se aya mashusho ariko ndabona atari aya ngaya asanzwe Eh?
yego nyine Ntabwo arabona ni ikibazo.
ayabugenewe ese hanyuma rero uyu w'inyuma wo urabona ari umufuka usanzwe Mm.
w'umushashara ariko ni mwiza ariko nyabugogo nawo wabugenewe ntabwo ari ubonetse wose nibyo ntabwo usanzwe biragaragara Mm.
Mhm.
ikintu cya mbere rero bambwiye Mhm.
ni ukwizera ko imifuka idatobotse kwizera ko idatobotse Eh.
yego kadufitemo ibigori bike kugira ngo tubashe kuwutereka muri uyu wa kabiri Mm.
Eh, nawo wisize sukamo neza sukamo neza Mhm. No- none ubwo dutereke muri uyu Eh, duterekemo hanyuma kandi duhamye neza ko nta mwanya ubyimbye mu ndiba y'umufuka Mhm.
ku buryo wabika umwuka mwinshi uretse nze uretse nze gato ibyo nabyo ndabyumva Mhm.
Eh, yego noneho rero dutereke muri uyu wa gatatu w'inyuma Abaye.
ariko twita ku kureba niba nyine nta mwuka usigara hagati y'umufuka Eh, n'ubundi dukomeze Eh, uretse, dusumane uretse, n'umwuka. Eh?
uretse gato.
we nafashe neza nta kibazo ntabwo Ehe, uretse rero ndebe ko nta kagori karimo Eh.
kuko kirazira ko haba hari n'intete n'imwe yajya hagati y'imifuka ese nabyo ni uko ubireba yego ubu rero icyo tugiye gukora Mhm.
turasukamo ibi bigori ariko dusige gusa akanya ko guhambira hejuru nyine tu- dufunge Mm.
ibyo ni ngombwa nabyo birumvikanye ye nzajya nsuka nawe ucugusa buhoro buhoro Eh, hanyuma niturangiza turatsindagira kugira ngo tugabanye umwuka uri mu myaka urumva ndabyumva ndabyumva cyakora Ehe.
gutsindagira nabyo ni ukwitonda Eh, nta gukoresha ikintu cyapfumura imifuka oya, nta kibazo nta kibazo Eh.
ese ubwo rurayi ntimubisikanye
yageze hano se avuye aha none ngo yaraje kugugisha inama inka ye yarwaye ifumbi mwagende rurayi naramugaye rwose afite umwanda ukabije mu kiraro cye burya se ese ndagera iwe aragisha inama y'iki se sinamubwiye ko agomba kubanza gusuzumisha muri laboratwari Mm.
Hmm? kugira ngo hamenyekane umuti nyawo uhwanye n'udukoko turi mu nka mbese Hii, cyane rwose Mm, mu mahugurwa batubwiye ko imiti yemejwe na rabu mm, ko ivura inka irwaye ifumbi niyo mu bwoko bwa antibiyotike nka jentamusine ndetse na sitoropitomusine mm.
urumva Ndumva.
ariko nyine byumvikane ko gusuzumisha muri laboratwari byo ari ihame yego
Eh, ahubwo sinamusobanuriye ko ibere rigaragaza ibimenyetso by'i- by'ifumbi rigomba gukanywa nyuma y'andi mabere mazima Hmm? kugira ngo udukoko turiturutseho tutajya kwanduza andi mabere mazima Eh, kandi nanone amata ntateranwa n'aya mazima ko numva ibyo byari ingenzi ko abimenya birakenewe cyane rwose nk'umuntu ufite indi nk'ikamwa Hmm? kandi rero burya inka yagaragaje ibimenyetso by'ifumbi ikamwa nyuma y'izindi zose kugira ngo umukamyi atanduza izindi yo umutelefone umubwire
hano iwawe nta mbeba zihari ko zazawushinga iryinyo Eh?
Yeah, Eh.
iby'imbeba byo ntubivuge Eh, imbeba ni umwanzi ukomeye w'iyi mifuka oya, imifuka ni ni myiza ukuzirinda mu buryo bwose bushoboka yego kuko ziyitoboye urabyumva nawe nyine Eh, umuntu yaba ahombye Mm.
Eh, rwose ahubwo se Mm.
ibi bigori buriya nubikuramo n'uzongera ugabonekamo n'ubutaha cyane iyi rwose mifuka ni myiza nayikunze yewe nyabugogo we bambwiye ko bene iyi mifuka ifashwe neza Eh, imara imyaka iyo Urabeshya.
ibiri cyangwa itatu itatu yose yego mana Ako ka- kanye kuki utanga ibi bintu kare rwose ngo tubiyoboke eh? nanjye ubumaranzara rwose ungera wowe pe N'ubundi Ni ukwitwa nararangaye Imana, eh?
rwose.
ibyo rero ariko ariko rero kankindi Mm.
wa muntu we buriya na- nari n'ikintu nari nje kukubwira gikomeye ikintu gikomeye Mm, Ikintu narinje ku- cy'isenza.
na- narinje kugusaba imbabazi U- u- urumva rwose aho umenyeye ko amagambo yo kubyarana na mugaga yakomotse ku mupfumu na- na- nahise nicuza impamvu nari nabyemeye kuko rwose si- sinkubeshye Na- nari nabyemeye kubera ko nabibwiye kandi uranzi rwose wakwicecekeye wa muntu we ko abaturage twagowe ariko ariko nkubwire kanti ndakunda abapfumu ni za nyagasyuguri rwose reka nkubwize ukuri koko umuntu aragenda agahimba ibintu agaturaho Wabura n'icyo wamwana.
maze bikemerwa bityo koko kugeza n'aho bisenyeye imiryango none se gusenyurwe bamutize umuhoro aha aba yizenye se gusa kuko wa mugani wawe n'umupfumu ararengana Eh?
arengana nyine uwo umuntu yaba yarenzwe akakuzanira amafaranga ntuyanage mu kijiko Eh? naho ntibayarya si uko
Eh, gusa nyine icyo mwangira Eh, ni uko ateranya imiryango nyabo eh? umupfumu ntabwo ubasiga icyaha rwose iyo gatsindwa niko akora nyine agomba kugira uwo musanga ngo asige icyaha Si uko.
kandi wowe waje umugana ukamufasha gushaka ibimenyetso byo kugihana
ubundi rero umworozi w'inka Mm.
agomba kumenya ko kugira ngo yirinde neza iyo ndwara y'ifumbi agomba kugira isuku mu kiraro cye urumva akuka buri munsi ayisasira neza Mm.
ku buryo mbese ayirinda igisogororo Eh.
urumva Mm.
mbese igahorana ubwoya butoshye Rwose.
Eh, Mm.
ikindi ni ngombwa koza ibikoresho byo gukama Mm.
kandi bikumutswa neza ku buryo byumuka ku buryo bufatika umukamyi nawe agomba gukaraba intoki n'isabune Mm.
kandi nawe intoki zikumuka mbere yo kugira ngo akame simbona se hano umukamyi abanza koza amabere n'amazi y'akazu yazi imbere yo gukama kandi akanahanagura icyo abakoresha agatambaro kumutse kandi gasa neza niko bimeze burya rero nuko utabyitegereje neza Mm.
ku nka tudashyiraho inyana ngo zibanze zireteshe mbere y'uko bakama Mm.
burya umukamyi iyo amaze koza icebe neza Mm.
akanarihanagura neza yego hari amavuta yabugenewe Mm.
aboneka mu mafarumasi y'imiti y'amatungo Mm.
urumva abanza agasigaho akarinda inka kuba yazana ibisebe mu gihe bayikama aha ibyo byo ngewe ntabyo ndabona yibeshye ntabikore nahita mwirukana nta n'imperekeza amuhaye inka za hano mbona abakozi bazitwaririkaho rwose
ariko re- re- rero kankindi nkubwire Eh, rwose urakabije utari kagena mu cyumba rwose kuko n'ubundi nta mugabo wari ufite eh? ntanyumva ariko eh, nizere ko atarataha
wowe kagina ntawe uzijya wicecekera ngo ntawe nzi ndamuzi pe ndamuzi ahubwo ugira uti ndamuzi ndamuzi imbere n'inyuma ngewe nyoberwa kagina eh? ahubwo wowe buriya hari ibyo akora utazi kanye ni ukuri kw'imana tuziranye.
kwisetsa nawe Eh. Eh? none se kanye umva ndakumva wari uzi ko wajyanye na ka- na kagwera ku mupfumu kugira ngo nawe amwemeze Eh, ni ukuri kw'imana urabeshya ndabeshya si nkaho nibereye Mm.
ubwo koko ibyo bintu byabayeho ni ukuri kw'imana wakubeshyira agatambaro ibirenge ni ukuri pe Hi. uragira ngo ngo- ngo- ngo ndakubeshya se Hi. ahaha maze na bose yarabimenye Eh, bose yarabimenye Kagabo ubu aravuga, bose yamenye aho ayo magambo yose yaturutse arabizi pe yaraba we fotokopi cyane rwose Hi. rwose ubu ngubu umwere imbere ya bose Data we Hi.
ni ukuri byanezeye
umva kanyi Eh, reka ngenge ndatabatsa ahangaha reka buriya anzira kubi yakugira ate abyeyi baranabyihorere ashwima mfite agatwe gato nkarinda urugumo Re- reka nta masaha aragiye Ni- ahubwo reka da
ye urakoze cyakora umbwiye inkuru nziza we
ubundi mu rwego rwo kwirinda indwara y'ifumbi yego umworozi agomba kugira akamenyero ko gusuzumisha inka ze buri gihe yifashishije laboratwari kugira ngo inka zafashwe zivurwe hakiri kare amabere ataraziba rurayi we ndumva akwiye amahugurwa cyo rwose ni ngombwa ibya rurayi tubireke unyibwire niba uwo wari ugiye kureba uzatugezaho inyongeramusaruro umubonye ntamubonye da Mm.
ahubwo ntaribagirwa karwe iki ibyo numvise byo kujya mu bapfumu we na kagina n'ibiki ubwo si byo wabibwiwe na kagina ashwe da kagina si ubwo twaba twahuriye ubwo se ninde muntu watinyutse kumpimbira ibintu nk'ibyo uranteye nanjye nabyumvishe ntyo bakavuga se ko naba najyanye na kagina ku mupfumu gukora iki koko ngo gushaka nyine ngo ngo ngo gihamya ko nabyaranye na kankindi ego baba rero ubwo naba nasaze uwashaka kujyaho wese yajyana na kagina ubundi se njyewe ayo magambo nigeze nyaha agaciro ugire ngo aha yewe amagambo ari hanze ahangaha yo wayishinga yayora ishingwa rwose ndumiwe ariko noneho
ubwo rero nubyumva ntibizagutungure
ibyo ubwo ndabyumvise ntibizantungura ariko ikintunguye ni ukuntu abantu bicara bagahimba bene izo nkuru ariko ubwo si kankindi wabikubwiye mu Eh, reka da ntiyaranahari nabibwiye na senzage nawe yabibwiye na mukamana naho mukamana we yabibwiwe nande ahaha ntu- ntumbaze aho yabiraruje ariko abantu bino kuko baravuga ye baravuga Ya.
pe
ibareka bivugire amagambo nyine urayumva nibyo ukabyihorera ukikomereza ubuzima yewe ni uko nyine wowe uri umuntu mwiza nawe ubundi amagambo arasenya pe ngombe menya aho byaturutse ubundi cubye amagambo bikiri mu maguru mashya
none se bimeze bite sheri
urumva nyine nagize amahirwe mpura na wa muhungu wo kwa sekihugu tujyana aho akorera izamu hari ikizu kitagira abantu abaho ncumbikira mu gihe ngishakisha akazi
ubwo se bimeze bite rusi urara mu kizu kituzuye koko yego nyine nta kibazo ariko hari umutekano kuko n'imbwa zaho yarazimenyereje zindara hafi nta n'imbeba yankoraho ubwe se nta kibazo agutera
ashwida uw'abandi ni intama mfa kumumenyera ya surudu wiri gusa ubundi agahita abwira umukobwa bakorana akanzanira ibyo kurya e e e e e e rusi ubwo umunsi ba nyir'urugo bakubonye bizagenda bite binjira baryamye nkasohoka batarabyuka ubwo buzimara
nagera ntese shamariti ubwo igihe tutazaba dufite amafaranga se hafi ntibazakwisubirana erega humura akazi nzakabona vuba bamaze kumpuza n'umudamu utuye hano hafi ushakira abakozi bo muri karitsiye akazi afite ajanse se ishakira abantu akazi urumva nyine kuko yiberaho gutyo iyo agushakiye akazi nawe iyo ukagezemo nyine ureba ukuntu umurwanaho gute se rusi urebye nk'abakozi ba hano nyine bamwibera nk'umuceri isukari amakara mbese icyo wabona cyose nubwo rwaba urutoryi rumwe baramushyira akagira uko yigenza byaba byinshi akagurisha bakagabana ko numva ari ubukaceri
yewe iminsi mike maze muri uyu mujyi nabonye ibyo ngibyo ari bwo buzima umva rusi uretse gato mvugane n'umuntu nimara kuva muri rwa sera ndaza gushyiramo poromosiyo maze tuvugane ese mukama burya nta n'ubwo mwari muhari Hmm, ese uri aho mariti muri aho Hmm, wari utarakomanga se ashwi nabanje kwitaba telefone hari umugenzi ukunda kumpamagara none mubwiye ko moto irwaye hehe wari uje kureba manihura se yego nagira ngo umwaka amafaranga numvishe moto irwaye ku buryo binsaba kugura ipiyesi
hehe noneho uba wicaye gato buriya nawe ari bugufi ni Eh, karibu murakoze ngaho shyika rwose umpe n'amakuru dore ntiduherukanye
amakuru se ugira ngo ni ayahe Hmm.
reka nkuremo ikote mbe mpumeka Ah, hewe ego mwabikote mwe hewe hega namwe muba mwambaye ibikoti murifu biga kurusha ikigori koko ariko rero uyu munsi haramutse amafu Hmm, nibyo da Mm, Hmm, kubiteyeho umuyaga wo kuri moto hmm.
ntiwifubike umusonga wakunangura
nibyo niko biri Hmm.
reka mbanze njya mu bwiherero nze nicariye rimwe nitegereze n'ubundi akazi kapfuye yego Mm, mm. mbega maritini ngo arambeshya ngo yari avugana n'umugenzi we kandi umwiyumviye avuga izina rya rusiya reka ndebe nimero muri izi telefone ye maze ndebe ntawamenya wenda byazangirira akamaro yewe we ni rusiya pe reba n'ubutumwa bugufi baba bandikirana koko reka nzandike ntawamenya ayiwe karwera ko yiyemeje gushakisha inkomoko y'amagambo amuvugwaho ahubwo abakozi ntibagiye guhura n'akaga ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse ku ipaji yawe ya fesibuku minagiri